radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye
ubwigunge bukabona kito wimure bambe dore akazuba agasaro kaburaga karaje umunyarwanda jacques muhire wari umaze imyaka igera kuri mirongo itatu aburanye n'umuryango we bahujwe ku mugaragaro ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ijwi ry'amerika yarihari abaganga b'abarundi bakorera hanze bafite umugambi wo gutangira kwigisha abaforomo mu burundi bakoresheje ikoranabuhanga bashaka no gutangwa ku mavidewo hari amavidewo tumanze kugira ividewo ishobora gufasha umuforomo ahari akayingiriza akayisoma akavuga ati iki kigo ndagitahuye mu yindi minsi iri imbere tubona afata umwanya tubona akoranya n'abo bantu n'abo baganga abantu bose bakora mu bisate byo kwa muganga muganga natali nyamoya akorera mu mujyi wa montreal muri canada muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano hagati y'inyeshyamba za redi tabara n'igisirikare cy'uburundi yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bava mu byabo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na geoffrey mutagoma ubutegetsi bwo muri taiwan buravuga ko ubushinwa bwohereje indege z'intambara zirimo izitagira abapilote mu bikorwa by'irondo ryo kugenzura icyo kirwa mu rwego rwo kwitegura igihe icyo ari cyo cyose ko hashobora kurota intambara ibyo biraba mu gihe ubushinwa bwamaganye icyemezo cya leta zunze ubumwe za amerika cyo kugurisha intwaro ikirwa cya taiwan kuwa gatanu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yemeje kugurisha intwaro zifite agaciro ka miliyari ebyiri z'amadolari ya amerika muri taiwan muri izo ntwaro harimo misiri zirasirwa ku butaka zigamije intego ziri mu kirere na za radari zigenzura ikirere hategerejwe ko inteko ishinga amategeko ya amerika ibyemeza mbere y'uko taiwan ibona izo ntwaro minisiteri y'ingabo ya taiwan yatangaje ko kuri iki cyumweru yabonye indege z'intambara z'ubushinwa zigera kuri cumi n'icyenda zirimo n'izitagira abapilote zazengurukaga icyo kirwa mu gihe cy'amasaha ane mu gihe ku rundi ruhande amato y'intambara yari arekereje ni ubwa gatatu minisiteri y'ingabo ya taiwan yemeza ko ingabo z'ubushinwa ziri mu bikorwa nk'ibyo
washington ijwi rya amerika igitero israel iheruka kugaba kuri irani cyangije ibikorwa remezo mu bigo bibiri bya gisirikare biri ahantu habiri hari haragizwe ibanga mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru teheran ibi byerekanwa n'amafoto yafashwe n'ibyogajuru yagenzuwe kuri iki cyumweru n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press ahambere hagabwa igitero mu minsi ishize impuguke zatangaje ko hakorerwaga ibijyanye no guca intwaro za nukiliyeri naho aha kabiri irani hacururaga ibitwaro bya kirimbuzi zimwe mu nyubako zangiritse ziri mu kigo cya gisirikare cya parshin aho ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugenzura iby'imikoreshereze ya nukiliyeri gikeka ko mu gihe cyashize irani yaba yarahakoreraga igerageza ku bintu biturika ku rwego rwo hejuru bishobora gukoreshwa mu ntwaro za nukiliyeri ahandi isireri yagabye igitero ni hafi y'ikigo cya gisirikare cya kogil aho abahanga bavuga ko irani hafite umuyoboro unyura mu kuzimu ikagera ahantu icurura ibisasu bya misire kugeza ubu irani ntiyemera ko israel yangije ibikorwa byayo muri ibyo bigo byombi nubwo kuwa gatandatu yari yavuze ko ibitero bya israel byabereye aho hantu byahitanye abaturage bane igisirikare cya israel n'intumwa z'umuryango w'abibumbye ziri muri iran ntibabonetse ngo bagire icyo babivugaho ariko umuyobozi w'ikirenga wa iran ayatollah ali khamenei yavuze ko igitero Israel yagabye kuri Iran kidakwiriye gukabirizwa cyangwa gukerenswa gusa ntiyavuze ko izihimura kuri Israel Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yavuze ko ibitero bya Israel byashegeshe Iran kandi byageze ku ntego byari bigamije abategetsi bo muri Palestine batangaje ko ibitero Israel yagabye mu majyaruguru ya Gaza byahitanye abantu makumyabiri na babiri biganjemo abagore n'abana minisiteri y'ubuzima muri gaza iravuga ko abagore cumi n'abana babiri bari mu baguye muri icyo gitero cyagabwe mu mujyi wa betirahiya iravuga ko abagera kuri cumi na batanu bakomeretse kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera igisirikare cya isiraheli cyo cyavuze ko ibitero cyagabye byari bigamije abarwanyi bari bihishe mu nzu iri muri uwo mujyi wa betirahiya kandi cyafashe ingamba zo kwirinda gushyira ubuzima bw'abasivili mu kaga iki kibaye icyumweru cya gatatu isiraheli igaba ibitero umusubizo mu majyaruguru y'intara abakozi batanga imfashanyo baravuga ko ibi bitero byateye akaga gakomeye abahatuye ahandi abaganga bo ku ruhande rwa israel batangaje ko mu mujyi wa tel aviv igikamyo cyinjiye aho abagenzi bategera bisi kigakomeretsa abantu mirongo itatu na batanu
urakoze Geoffrey mutagoma aya makuru mushobora kandi kuyumva muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za yutube facebook instagram na x aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umunyarwanda jacques muhire wari umaze imyaka igera kuri mirongo itatu aburanye n'umuryango we bahujwe ku mugaragaro ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru n'ijwi ry'amerika umuhango wabereye mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera eric bagira gusa yari ahari
umuhango wo kwakira jacques muhire watangiriye mu rusengero rwa kiliziya gatolika kuri paruwasi ya mayange mu bugesera padiri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushiki we ni wowe soko y'ubuzima kandi ni wowe uwavutse wese aba ari mu biganza byawe turagushimira uko warinze uyu mwana umuhire kandi kwa mushiki wa muhire ni mu mudugudu wa taba naho kwa muhire ni mu mudugudu wa kiruhura bombi mu kagari ka kagenge imayange mu bugesera kwa silivia ingabire ariwe mushiki wa muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye muhire yakirijwe amashyi n'impundu reka rero twakira abashyitsi n'amashyi menshi bayoboye na merimana ya
mu rugo kwa mushiki wa muhire kubera imbaga y'abaje kumwakira kubona aho wakandagira byari ihurizo kwa mushiki we basengera mu idini ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amarangamutima y'imbaga yari hateraniye hashize imyaka myinshi imitima yacu ishavuye twibuka umuvandimwe wacu twatandukanijwe n'amage uwaba uzara umwana muto tumugarurire wari umugabo tugushime iyo mwana ikoze ibintu muri izo ndirimbo kandi harimo n'iyibumbatiye insanganyamatsiko ku kiganiro agasaro kaburaga cyamurisanga nugaruka abankabaya kwambuye umunezero ubwigunge bukabona kito wimure bambe dore akazuba agasaro kaburaga karaje karasa na sheragire banoni umumarashava ingabo y'urugendo imuhamagara inshuti n'imiryango twunge buyanyu ngo turirimbe rugira wazigamye agasaro kazimiyo arakagutuye ngabiruhiriwe mu babyeyi
muri ibi birori kuri muhire wari umaze imyaka mirongo itatu yaraburanye n'umuryango byamurenze byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo kuri uyu munota no kuri iyi saha n'ibyishimo gusa muri njye kuko umutima wakingurutse kandi n'uri hano wese arabibona ko ari bineza neza bishingiye kuba nahuye na mushiki wanjye mushiki wanjye Sylvia umuntu wamaze imyaka mirongo itatu mutabonana kongera guhura ni ibyishimo gusa ibineza neza ku bw'ibi birori no kuri mushiki wa muhire ingabire byari uko kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye muhire jacques umwe wenyine mfite kuri iyi si umutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva kuko nawe urabizi kubaho uri umwe uri nyakamwe sinkiri nyakamwe ndavuga nti musaza wanjye nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane uyu munsi rero byabaye akarusho kuko n'abambazaga ngo muhire waramubonye bamubonye ku mugaragaro isuma y'irimbi hariyimana ni umugabo wa ingabire umva uko yakiriye kuba abonye muramu we atarazi ko akiriho kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise ko ahari ibyishimo byabaye byinshi ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi kuko hari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana ariko kwicarana nawe tukajya inama tukubaka umuryango biranejeje cyane biranejeje cyane muhire na ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro agasaro kaburaga hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo abantu bose babasha gukurikira radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro ntibafungure kenshi ahubwo bumva amakuru bahanahana amakuru ko hari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakaba batayumvisha ko ugasanga babumvishe babazi ni ukuri ntibabwirane bahabeho kominikasiyo kugira ngo abarangisha batabashe guta babona imiryango yabo bitabye se batabashe kuyumva bagende barangirana kuko uko biri kose nta muntu kuri isi udafite uwe icyo nabwira abakurikira radiyo rya amerika mu gasaro ka buraga kiriya kiganiro nk'uko nabivuze ubushize nabonye ari nk'umugambi w'imana wo guhuza abantu bagiye baburana n'ababo kiriya kiganiro bagikurikirane cyane rero ntabwo ari ibintu byo gupapira ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo umusaza yepimake musabye imana wareze muhire kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi amukuye mu kigo cy'imfubyi yasabye imbaga ya raho kurushaho kwimika urukundo nakoze ibyo nshobora imana yanshoboje bavandimwe n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka namwe nabasabira kugira ngo tuzagire ikintu cy'urukundo uwo ari we wese agira urukundo akunda imana akunde na mugenzi we kuba bari bitabiriye kwakira muhire mu muryango nabo ibyishimo byari byose nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka mirongo itatu n'itanu ni myinshi mu by'ukuri turishimye cyane twese twaje kubera icyizere twizeye ko imana yabakoresheje mukabona abandi bantu n'abataraboneka bazaboneka utazaboneka ntituzamubabaze ku rwacu uruhande nk'abaturage iyi radiyo turasaba kugira ngo abakozi bayo uwiteka bazabaho ubugingo buhoraho kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugira imyiteguro abakiriho bitegure kugaruka kwa kirisitu turi bugufi muhira ari mu bantu bagera kuri mirongo itandatu n'umunani ijwi rya amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka itatu itangije ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga muri uyu muhango wo guhuza muhire n'abavandimwe icyijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwi ye byasigaranye byumvikana ko hakiri abatari bake bakinyotewe no kubona ababo batandukanye ku rw'amateka asharira u rwanda rwanyuzemo nk'abatuye imayange batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya kongo gusa baracyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro agasaro kaburaga no kubona ababo ehe wagira usajwi rya amerika mu bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage babarirwa mu bihumbi bo muri teritwari ya muhinga mu ntara kivu y'epfo barimo guhunga intambara ikomeye iri hagati y'inyeshyamba za redi tabara n'igisirikare cy'u burundi inkuru irambuye vedaste ngabo ubuyobozi bwa sosiyete sivile mu mikenge yo muri segiteri y'itombwe butangaza yuko abaturage bo mu mihana ya maranda ngumiyano kabelukwa ibakilo na rubombeko acika ndetse na irambu bahunze imigwano bamwe muri bo bahungiye mu mashyamba y'itombwe ari za kitibingi abandi za kitope n'abandi berekeza za kipupu etabu wa loje ari mu bagize sosiyete sivile mu segiteri y'itombwe hali ni ya utata usalama ni mdogo sana katika raia umwuka ntumeze neza hari umutekano muke mu baturage urabizi ko mu mashyamba y'itombwe nta gisirikare cya fardesi ndetse n'igipolisi cyahabaga rege tabara yageze aho igora abaturage abaturage bumvise imigwano bahunga mu buryo butandukanye abantu bamwe ntituzi aho bari abana n'abagore bari kunyagirirwa mu mashyamba muri iyi mvura aha muri gurupe mabasi munyaka n'abashimwenda habera intambara twagerageje kuvugisha impande ziri kurwana ariko yaba redi tabara cyangwa igisirikare cy'u Burundi ndetse na mayimayi ntibyadukundira kubera imirongo ya telefoni yawe idakunze kuboneka gusa mu itangazo inyeshamba z'abarundi za redi tabara zashize hanze kuri uyu wa gatandatu ijwi rya amerika rifitiye kopi rivuga yuko bamaze icyumweru mu migwano n'igisirikare cy'u Burundi na mayimayi ahitwa ngumiyano kabelukwa na ibakiro muri segiteri y'itombwe izi nyeshamba kandi zivuga yuko muri iyo migwano zishe abasirikare b'abarundi nabo bafatikanyije mirongo ine na batanu zikomeretsa abandi mirongo itatu na babiri umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi gaspar baratuza ku rubuga rwe rwa x yagize icyo avuga kuri iri tangazo rya redi tabara yagize ati redi tabara yatakaje imbaraga nyuma yo gutakaza cyane muri iyi ntambara yihutiye gusohora itangazo ryo kwihoza rivuga imibare y'abandi aho kuvuga imibare ku ruhande rwayo iri tangazo rya redi tabara intego yayo ni ugushaka kwiremesha ndetse no kurondera abiresha ngo bayijemo aho kugandarira abo yabuze bamwe mu bakurikiranira hafi iyi migwano y'ingabo z'uburundi n'inyeshyamba za redi tabara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bemeza yuko inyeshyamba za redi tabara zigenda zitakaza ibyinshi mu bice zagenzuraga nyuma yaho zimwe muri za mayimayi bakoranaga ziyivuyemo dr delphin tanyoma ni umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi ku bibazo by'intambara muri kongo uburyo umuntu yakumva intambara igisata cy'uburundi ubu ngubu kirwana na redi tabara ubusanzwe umuntu yabyumva ko ari uko redi tabara igaragara nk'ishobora guteza umutekano mukeya ku burundi ariko kandi umuntu agiye no kubireba urebye uburyo yagiye irwanwa mbere hose ushobora kubona ko harimo n'ikintu cy'uko wenda ibibazo biri rejonali ubu nyine uko intambara iteye mu karere ubu nyine nabyo bifitemo uruhare mu mpamvu zo kuyirwanya icya kabiri warumbajeje ndakeka ko uburyo akarere kameze ubu nyine gashobora gutuma umuntu atekereza uko leta tabara yazaba imeze ejo ishobora kutazagira imbaraga nyinshi kubera ko hari ibintu byinshi bigenda biyihindukiraho birimo kimwe cy'uko amagurupe bakoranaga harimo za mayimayi menshi atangiye kubareka bikaba biterwa n'uko hari ibintu byinshi byahindutse mu karere ugereranyije n'uko bazaga bakorana mu myaka yo guhera bibiri na cumi na karindwi mu gihe mu mashyamba y'itombwe hari intambara mu mukenke naho muri segiteri y'itombwe hari hamaze imyaka ibiri hari amahoro abaturage batuye bangayikishijwe n'uburyo umwuka wo gusahura amatungo wongeye kuvuka hari umutekano kabisa kuko abantu bose bari bamaze kwiyumva umuntu yagendaga uko yumva inka zagendaga uko zishaka ariko haba akabazo ko hagati ya kamombo na gipupu inka zikava mu kamombo zikinjira mu gipupu bazikurikirana hakaboneka zimwe izindi ntiziboneke nizo zibiruhiye kubyara ibi bibazo byo kunyaga nyine ikazamubutu umuturage witombwe utagira umunge utagira ibindi bintu ndasaba igisirikare cy'uburundi ndasaba igisirikare cya kongo bicarire iryo jambo barebe umuzimu bawayivu kuva mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka ingabo z'uburundi zifatikanyije na mayimayi ya kutumba zirukanye redi tabara mu burindiro yari ifite rugezi na kabanja ho muri segiteri ya nganja ihungira muri segiteri ya itombwe iri muri teritwari ya mwenga veda sengabo ijwi rya amerika uvira
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nayo yabwiraga mu ngingo nkuru abaganga b'abarundi bakorera hanze bafite umugambi wo gutangira kwigisha abaforomo bo mu burundi bakoresheje ikoranabuhanga abagize icyo gitekerezo bavuga ko igihe nikigera bashobora no kuzajya bafasha mu kuvura muganga natali nyamoya akorera mu mujyi wa montreal muri canada aho yita ku bagore batwite n'abana bataragera ku myaka ibiri navuganye nawe ambwira uko bagize icyo gitekerezo icyumviro cyavuye mu barundi bamaze iminsi bagaragaza gufasha igihugu cyabo aho baherereye hose hari abagerageje guhura nanjye bazi kuko ndi umuganga turaganira ku cyumviro cyo gushobora gufasha naho utari bujumbura naho utaba uri burundi naho utaba uri mu kirere cya hafi bisigura ko umuntu wese yoba ari umuganga ashobora guterera atarinze gufata indege kuko bigwa menshi cyangwa agatabara abenegihugu muri rusange rero dushimira n'umunsi ari icyiciro cyiza cyane kirashe kandi gishoboka gishobora gutangura buhoro buhoro kihanagurira kandi kigafasha benshi none muzabikora mute abo baganga muzabigisha mute muzakoresha ubuhe buryo
ni icyiyumviro kuko kiratangura ntituko turavuga ko tumaze gutera imbere ariko icyiyumviro cyacu ni uko dutangura dushaka gufasha nk'abaforomo dufate igisata cy'abaforomo bashobora kuba ari nka ruguru bashobora kuba bafite nk'ibibazo cyanakoreye nko kwa muganga gutora ikibazo cy'umugore afite imbanyi mbega yagize indwara n'izihe kubera ko iyo yagize ibibazo none tumurungike muri kwa muganga hari abasipesiyarisite ariko tugashaka kubafasha kugira amadiagnositike arashe ntiturinde kurindiriza umwanya munini umurwayi arembye canke ngo gutunguke umurwayi bidakenewe ko yogenda rero twe icyo twashatse gukora ni uko gutanga kwigisha kubanza ukanigisha n'umuforomo ukamufasha twashaka no gutangwa ku mavidewo hari amavidewo tumanze kugira ibidewo ushobora gufasha umuforomo ahari akayumviriza akayisoma akavuga ati ikicigwa ndagitahuye mu yindi minsi iri imbere twonafata n'umwanya twonakoranya n'abo bantu n'abo baganga abantu bose bakora mu bisata byo kwa muganga umusipesiyarisite muri domene yiwe agashobora kubafasha biciye muri interineti none iyo gahunda bayivuganyeho na leta y'u Burundi hari icyo minisiteri y'ubuzima izaba ibafashamo ubu ntituratera imbere gushikiye kuko u- ubarije ikibazo cyiza cyane ntidushobora gufungura abaganga tutigeze tuvugana n'igihugu tutigeze tuvugana n'abari mu gihugu iki cya mbere na mbere ho ni ukubanza guhura n'abaganga bari hanze kugira dushobore kumvikana neza ku kintu dushobora gukora hama bafise n'imigambi yo kuvugana n'abakora mu bisata by'ubuganga bari bujumbura bari mu burundi kugira dushobora gukorana neza kuko ntidushaka kubatera burya umuntu ariko arakora hanze akumva ubundi umuntu araje kumufasha atigeze atahura nyine byagenze bisa nabi rero turiko turagerageza gukora mu nzego zose dushaka gukora n'abaganga tugashaka gukora n'abanyagihugu tugashaka gukora n'u- na- na- n'abaforoma ariko tugashaka gukorana n- n'inzego z'igihugu minisiteri za- ya sante ya edukasiyo n'amayuniverisite cyangwa n- bose- n'umuntu yojana yonashika kura akiyumvira ni- ni- n'ibitaro bimwe bimwe bishobora gufashwa n'umusipesiyalisite ashobora kuba ari hanze rero nibaza yuko eh, dushaka kubikora buhoro buhoro neza kugira dufashwe neza kandi dufashe neza none abo baforomo mushaka gutangiriraho benshi bari ruguru nk'uko mubivuga Eh, kugira ngo mushobore gutangira kubigisha muzakenera umuyaga nkuba amashanyarazi muzakenera interineti kubera ko nu- ibintu muzaba mukora mukoresha ikoranabuhanga interineti muzayikura he uwo muyaga nkuba muzawukura he mu burundi bwose Eh, ndibaza yuko hari ibikorwa bimaze gukorwa numva sinoja muri byinshi ariko ndazi ko hariho amasantere amwe amwe icyo twita amasantere numerike eh, atari iby'ubuganga gusa ariko amaze gutangura kuboneka bisigura yuko turakeneye amaordinateur hari amwe dushobora twamaze kuronka eh, ubu connection internet eh, twaronse inkuru nziza yuko isigaye imeze neza kurusha imyaka iheze rero icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane dushima kandi twakira tuzonakoresha turakeneye effectivement umuyaga nk'ubu ariko nk'ayo mavidewo ntakeneye umwanya munini cyane wo kwigisha nicyo gituma dushobora gutangura kuri bito gukora utuntu abantu bumviriza umwanya muto bagatwara umuyaga nkuba mwinshi ariko uko igihugu kizoza kiratera imbere ni uko ko tuzoza tunanaguriza eh, n'uburyo bwo gukorana na- nabo dr natali nyamoya uri umupfasoni ukorana n'abapfasoni n'abana bato kugira ngo ugire kino gitekerezo wakigize kubera ko uh, urajwe ishinga n'ubuzima bwiza bw'abapfasoni n'abana cyangwa se ni ubuzima bwiza bw'abarundi muri rusange jewe nagize eh, i- ibakwe ryo gukora mu gisata c'abapfasoni muri pitanite mu kamenge i bujumbura Eh, narakoze hafi imyaka itandatu Eh, narabonye yuko gukora neza ugatabara umubyeyi umumama ugakiza n'umwana ari ikintu gikomeye cyane gufasha gusa umuryango ariko ufasha eh, igihugu cyose kandi si- si- sishatse kwitera amashurwe abagore iyo tumaze kumererwa neza turafasha ibihugu kurusha kuko turafite umutima uri hafi rero nariyumviriye nti naho navuye mu burundi ndifuza yuko abenegihugu abo dusa- abo- abo dusangiye igihugu bashobora kubenefisiya naho ntari hafi uba ushobora gufashwa atari jewe jenyine ariko ari n'abantu benshi rero eh, ni- ni- ni- ni uru- urukundo ndibaza ko urukundo rw'igihugu cyane ariko rwatumye kandi rutuma kandi ruzotuma mbandanyije dr natali nyamoya wakoze cyane aka kanyuhaye ijwi rya amerika murakoze cyane namwe mu rubuga rw'imikino duhere mu burundi etienne ndayiragije ntakiri umutoza w'intamba mu rugamba ikipe y'uburundi umupira w'amaguru bamwe mu bakurikira umupira bavuga ko kumuhindura byari byaratinze ni inkuru ya desire hatungimana igenekezo rya mirongo ibiri na kane za kuno kwezi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb ryasohora itangazo rimenyesha ko batandukanye n'umumenyereza etienne ndayiragije yari amaze amezi mirongo ibiri na kumwe amenyereza umugwi serukiragihugu w'uburundi ntamba mu rugamba alexandre muyenge harongoye ffb yamenyesheje ko impande uko ari zibiri zumvikanye ku nyungu ya bose iyo ngingo yafashwe nyuma y'inama yo kurabira hamwe ibyaranguye na ndayiragije yahuje umumenyereza n'abarongoye ffb mu mezi mirongo ibiri na kumwe etienne ndayiragije yaramaze amenyereza umugwi w'uburundi yakinnye inkino cumi na zitanu atsinda zine anganya gatatu atsindwa umunani uwo mwimbu impande zose zasanze udashimishije basezerana gutandukana iyo ngingo yo gutandukana n'umumenyereza w'intamba mu rugamba yakiriwe neza n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi nk'uko bavyiganijwe rya Amerika basaba FFB kuzirafata ingingo hakiri kare amazi atararenga inkombe jewe byarandyoheye cyane kuko byatumye tutabonye umwe yangajwe kubera akazi kamunaniye ahubwo habayeho kumvikanisha n'icya mbere icya kabiri hari umwuka mubi wari utanguye kwaduka hagati y'abakinnyi n'umumenyereza Etienne Ndayiragije si n'ibyo gusa no mu bo bigeze kuba bakorana nabo nyine ndavuga nko muri staff technique ababanye nawe bamwe baridoga n'icyerekeranye n'akazi baramuhaye ntabwo ari bwatange umusaruro kuba yahagaritswe ni kimwe ni kimwe mu ngorane ekipe nationale yari ifise ariko ntabwo ari ijana ku ijana kuko hari n'izindi mpamvu ubona ko zituma umugwi wa ekipe nationale uronka eh, umwimbu uta- udashemeye turavye kumwerekeye umukoca n'ukuri bagize neza ko akinjura jena yakiriye neza gusa federasiyo ibyibutse iteba ye kuba yamuhinduye kuva kera urabye rezita dufise si rezita nziza abakunzi b'intamba mu rugamba barafise icyo basaba indongozi za ffb mu gikorwa co gusubiriza uwo mumenyereza nuko hoza nk'umumenyereza atari umurundi atabaye atari umurundi byoba akarusha kuko hari abanavuga yuko ba- abamenyereza baza mu gihugu usanga bahamagara bazana abakinyi kubera isano bafitanye ku bwanje rero haje nk'umumenyereza atari umurundi bishobora kuba byiza cyane mugabo akaca yongera agahabwa umurongo n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu kwezi kwa cumi na rimwe uburundi bufise inkino zibiri z'amajonjora y'igikombe ca afurika uburundi buzakira malawi itariki cumi na zine itariki cumi n'indwi naho buzogendere senegal mu kwezi kwa cumi na kabiri naho mu gikombe ca shan gihuza imigwi nserukirabihugu y'abakinyi bakina hagati mu gihugu uburundi buzotana mu mitwe na uganda itariki mirongo ibiri na mirongo ibiri n'indwi desire atungimana kigali ijwi ry'amerika mu rwanda igikorwa cyo guhiga cyafatwaga nka siporo mu gihe cyo hambere inkuru ya jean claude munyandinda guhiga ni igikorwa cyo gukurikirana inyamaswa ugamije kwibutsa ubuzima intego ni ukwishakamo inyama zo kurya uruhu amenyo n'amahembe yazo mu bihugu bimwe na bimwe igikorwa cy'ubuhigi gifatwa nka siporo nk'izindi cyane cyane ko gisaba imbaraga z'umubiri n'ubuhanga budasanzwe mu rwanda rwo hambere guhiga wari umwe mu mikino gakondo yari yarasakaye hirya no hino mu gihugu nk'uko habagaho kumasha gusimbuka urukiramende gukirana kubuguza n'ibindi ishimbogo muri makwira no kwigiza abahungu imitwaro yijya kuraryagenda yamugore utarampoye imbogo we ntukandega amaso ngo ndaje umwami wa mbere w'u rwanda gihanga ngoma ijana niwe watangije igikorwa cy'ubuhigi cyangwa umuhigo byakorwaga n'abantu b'ingeri zinyuranye kuva ku mwami nyirizina kugera ku baturage bo hasi mu migani n'ibitekerezo batubwira abantu bakundaga kujya guhiga ku buryo iyo bamaraga igihe batajyayo bumvaga baribwaribwa we yarigejeje mu rugo maze bwanjye njye naramuhemba maze amaze kumuhenga byanjye ati nanjye ndagiye ngiye guhiga imbogo narose uyu mugabo witwaga bwenge bwa ruhabura yari umwe mu bahigi ba karahubutaka gusa ibye ntabwo byarangiye neza kuko nyuma yo kujya guhiga akica inzovu akayitura nyina ni agatare yararyohewe ajya no guhiga imbogo ariyo yamwivuganye undi wahitanywe n'imbogo ni ryangombe ry'ababinga wakundaga guhiga cyane aherekejwe n'impigi ze atambika abakosha badahaniye nyamubikana umuranzi uruguma n'uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere
mu myaka ya kera hariho amatsinda y'abahigi yari azwi cyane twagereranya n'amakipe y'umupira w'amaguru muri abo bahigi bari baramamaye twavuga abarashi bo mu gahunga abapfukirana bo mu bwanacyambwe n'abarindangwe bo mu bufundu yamurakaye we mu gitondo kare kare mfizi y'umuhondo mu museke mu museso ku gihe cy'umwaduko w'abazungu mu rwanda siporo y'ubuhigi yateye imbere kuko hatangiye kwifashishwa intwaro zikomeye zirimo n'imbunda umwami mutara wa gatatu rudahigwa nawe yakundaga guhiga dore ko yari afite urugo rw'umuhigo baruhukiragamo batahukanye inyamaswa gutegura umuhigo byakorwaga mu buryo twagereranya n'uko bategura umukino w'umupira w'amaguru muri iki gihe habagaho umuhigo w'umunsi umwe n'umuhigo w'igihe kirekire mu muhigo w'umunsi umwe inyamaswa zabaga zigenderewe n'iza zindi zidakanganye z'indya byatsi zirimo inkwavu isha impongo ingeragere n'izindi ku birebana n'umuhigo w'igihe kirekire abahigi bateguraga impamba n'ibindi bizabatunga muri icyo gihe bagakenyera bagakomeza kuko babaga bagiye gushaka inyamaswa z'inkazi zirimo imbogo ingwe intare urusamagwe n'izindi ubuvanganzo bushingiye kuri siporo y'ubuhigi bwitwa amahigi amahigi arimo ibyiciro bitandukanye nk'ibikabukiro n'imyasiro muri iki gihe guhiga inyamaswa mu rwanda byahindutse ikizira usibye n'icyo gikorwa nyirizina cyo kuvumbura inyamaswa ugamije kuyica no kuyihohotera ubwabyo ntabwo byemewe inzego zishinzwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima zashyizeho amategeko akakaye atuma nta muntu n'umwe wahirahira ngo yice inyamaswa kuko ashobora kwisanga uwahigaga ari we uhindutse umuhigo jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umuhigi utabwirwa yica inyamaswa itaribwa umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana